magaalaalee godinaalee Oromiyaa shan keessa haala amma jiru keessumaa haalawwan labsii yeroo hatattamaa mootummaan Itoophiyaa baasee booda mul'atan jiraattota haasofsiisnee jirra. Jaallanneetu telefoona bilbiluudhaan dubbisee kan magaalaa Roobeetiin jalqabna.
Magaalaa keessatti eegumsi kun sa'aatii kudha lamaa irraa namni gadi baasan akka tasaa sanaa deemtan jedhanii akkasitti haasaa jiranii beektan yoo gabaasa akkasii godhanii waajjiroonni mootummaa banaadha garuu hojjetan dalagaa. Manni barumsaa akka amma akkuma dalagu ijoolleen ni jeetti maal jedhanii akkasitti barumsi hedduun dhaabatee jira.
Warri sadarkaa lammaffaa baraa jiru.
Warri sadarkaa lammaffaa illee kuufan baraa jira ijoollee keessaa gaggaltee illee jirti akkasii tayyuu caan babbarataa jirti agarsiisa. Namni baay'ee hidhamaa jira. Kanaafuyyuu ijoolleen baay'ee dararamaatti ilmaan Oromoo jechuudha. Mootummaa kana fiidhaa jira.
Maal balleessan jedhu jechuun naguma manaa fuudhaniidhu.
mana faa seenanii birrii nama saamuu waa hedduu nama tumuu waa hedduu nama irratti raawwachuu mana faa cabsanii kun dubartii namaa gudeeduu birrii namaa saamuu mootummaan kun akkasitti adeemsaa jira. Uummata sadafii fi akkasitti uummata gadi qabanii uummata akka uummata qixajjeechaatiin akkasitti ga'anii amma poolisii xabaa magaalaa roobee kun guutuudha ilmaan Oromoo akkasitti hidhamtee kun akkasitti jirti.
Magaala keessa deddeemuuf sodaa qabdu.
Sodaa qabna jechuun akka duraanitti hin deemnu kanaafuu magaalaa keessa deemuu amma yoo hangaluu waan takka amma lubbuu ta'e naafuu sodaannee irra waraana itti gannaqanii waraanni akka jiruun as keessatti baay'atee jira. Kanaafuu waraanaafuu namni gara itti socho'u dhabee jira akkasitti bakka hacuucameetu hacuuca irra jira uummanni.
Waraanni kun kanuma dur jiru moo haaraa kan dhufedha?
Kan dur jiru miti tarafarraa nutti Somaaleerraa baqa jechuudha. Gara sii fidanii asitti kun asitti naqanii akkasitti uummata siqsisaa jiran jechuudha.
Afaan maalii dubbatu?
Amaaranyaallee kan dubbatu jira wallee Oromiis wallee waluma keessa baqa waan hin jiraatu numaan galu. Haalaan adda baqa namni gara itti waa dalagatu dhabee kun galgalallee sa'aatii kudha lamarraa namni hin galin akkasitti murtii murteessanii jiranii gara kaan miidiyaallee nurraa cufanii jiranii namni miidiyaa ammoo caqabsan ji'a jaha ji'a shan akkasitti hidhamtanii kanaafuu akkas jedhanii waan marayyuu baqa nurraa wanni godha godhanii jiranii. Diishii kun mataa lamaan dalagaame kan mataa tokkoo san akkasitti irra deemanii irraa buusisanii mana namarraa akkas godhaa jiran.
warri isaan dhaggeeffatinaa jedhan warra kamidha reediyoo warra kam.
miidiyaa alaa kanu waan haaraa nu daddarbu kanni miidiyaa neetworkii OMN bakka kan nu dhowwu waliigalatti waan nu caqafnuun irra kaan buqqifnee akkasitti bakka amma wanni duwwaa ta'e akkasitti waan biraa ilaalla jechuudha amma waan takka dhabnee waan biraa irraa nu irraa buqqise.
Isaantu buqqise moo isintu buqqise?
Isaanuma buqqise irra deemanii dirqamaan akkasii buqqisiisan yoo namni waan tokko dubbate rasaasaan kun namarra dhaabatanii isaan namni waa dubbatanii.
himannaalee kanaaf deebii argachuuf aangawoota bulchiisa magaalaa poolisii bilbila harka isaanii irratti bilbileen kaasan yaaliinkoo garuu itti fufa jiraataan itti aansee dubbisee magaalaa shukutee ka godina shawaa dhiyaarraati.
Egaa labsiin hatattamaa as labsame egaa namoota daddorsisuu fi akkuma jirutti namni dargaggeessa gara suuqillee argachuu hin danda'u namumti jajjabaan illee karaarra deemuu hin danda'u. maanu laaltanii maa kana taatutu jira televezyiinota hiikanii qixxeessaniiru OMN dhaggeeffattoon jedhamuuni namaan gaafatanii hoosgananiituma hiikanii gurratu LN biisaa irraa OMN harkisa isa jedhan maanu laaltanii nu daandiirra karaa isa kaambii isaaniitti darbuu nu hin danda'amu baay'ee rakkataati jira gadi ba'anii jaluufu namni baay'ee rakkataa jira gidduu gidduutti waraanni agaabii aanaa irraa dhufanii bu'aa fuuldura jiru rukutanii deebi'u amma waraanuma humna kora bittinneessaa Oromiyaa warra jedhamantu jiru amma halkan edaa haalan beekamne ganama yoggaa kaanuu namoota arfan tokko qabanii mootuma jiraattota magaalaa barsiisotaa fi jiraattota magaalaa kana maaliif akka isaan qaban hin beekamne bira ga'uun hin danda'amu maatiin illee itti gaannee dubbisuu hin dandeenye karaa san darbuun nun ulfaata waan ta'eef.
Suuqilee daldalli akkam itti fufeera?
Amma tibba kana daldalli ittuma jiru amma saaqaniiru guyyaa lamaan sadan tokko as saaqanii daldalaatu jiru daldala. galgala sa'aatii kudha lama booda ammaa du'a gahii bakka warra du'aa namni fira bira taa'uu hin dandeenyu warra du'aas ta'ee cidhaa sa'aatii tokko booda nuun komatina namni kamuu socho'uu hin dandeessan jedhee sa'aatii kudha lamaan mana mana keenyatti galla gadi ba'uu hin danda'amu utuma namni illee nu jalaa dhukkubsatee gara faarmaasiitti darbuu hin danda'amu dhorkamaadha bakka. Taasuma hin danda'amu warra warra du'aa bira dhaqnee hojjannee gargaaruu sirna aadaa walawwaalchaa kanallee hirmaachuu hin danda'amne bakka gonkumaa sa'aatii kudha lama booda hin danda'amu. Akkasuma guyyaa kana iyyuu deemnee galuudhuma keenya iyyuu baay'ee addaatu jira. Guyyuma iyyuu guyyaa sasaafa.
Manni barumsaa waan akkasii hoo?
Manni barumsaa amma ammaatti omtuu saaqamee wanti hojjetamaa jiru hin jiru barsiisotaan akkam naquu diddan jedhanii dhaqneetuma lafuma barataan hin jirretti mallatteessinee deebinaa jechaa jiru barsiisonni. Kunoo isayyuu immoo barsiisonni lama hidhamaniitoo jiru. Isa halkan idaa kana maal akka ta'e hin beekne waan isaan qulleessan. halkanis guyyaas dhufanii dhufanii deebi'u agaazonni konkolaataan dhufanii halkan illee oddoo namaa keessa deemanii namoota dallaarraan koranii dhaggeeffataniituma yaa'aniitoo deemu halkan gad hin baanu waan ta'eef ofuma irratti manuma teenyee foddaarraan malee halkan fincaanii fi gadi ba'uun baay'ee addessaadha yeroo ammaa kanatti. mana namaa kunoo cabsanii seenuu jalqaban gaamma erga seerri makalaakaa sun erga ibsa baaseeti amma kunoo cabsanii seenanii mana namaa sakatta'u duratti waan akkasiin jiru amma mana namaatti nam'anii gola duuchaa sakatta'anii too yaasanii jedhu jarreen kan amma jarreen amma qaban kan namoota nagaadhaan jiraachaa turanii fi ijoollumallee barsiisuudhaaf qophaa'an kanadha namoonni amma to'atamanii too jiran kana halkanidha. Qabuu otoo hin taane dabaddabuudhaan akka dhala namaatti otoo hin taane akka akka akka boofaatti mataa keessa gadi nama qataqqasuudha. namni amma suuquma dhaqeetoo waa bitachuudhaaf baay'ee rakkoo keessa galeetoo jira maanguddoota fa'aa deema amma immoo namoota jiraattoota maanguddootaatti fa'aa jalqabaniiru waan ta'eef baay'ee sodaataatu jira guyyaa deemuudhaaf baay'ee yaaddofneetu jira.
maddeen amanamoon akka nuuf ibsanitti edda galgala ka qabaman namoota afur akka turan isaan keessaas qoratamee jedhamee namni sadii gadhiifamuu inni arfaffaan barsiisaa caalaa badhoo jedhamu qorannaadhaaf barbaanna jedhanii fudhatanii deeman humnootiin nageenyaa jedhu itti gaafatamaan waajjira poolisiif bulchiisi magaalaa shukutee garuu bilbila kaasuu didan kaniini godina gujii magaalaa bulee horaa keessaa haasofsiise immoo haalli jiru muddamsa guddaa qabaachuu dubbata.
magaalaa bulee horaa jedhamti dhaanichaa fi ajjeechaallee baay'ee dabalee jira torbaan sadi keessatti namoota hidhamanii namoota gara dhibba jaati qabeenya namoota baqatanii ala jiranuu kan haadha mana isaanii gudeedaa qabeenya isaanii saamaa waa akkanaatti jira.
Eenyutu akkas godha?
Kutaa nageenyaatii fi poolisoota. Namni karaa irraan socho'u keessumattuu nama dadhabaa fi nama umurii isaa nama guddaa ta'e alaa daa'imanii fi malee namni dargaggeessi namni beekumsa qabu tokkollee socho'u daandiirra. Baay'inaan hagammaa barumsi hin jiru. Magaala Bulee Horaa, Magaala Dugda Daawwaa, Magaala Malkaa Sooddaa, Qarcaa fi Abbayaa fi Galaana. Sirriitti hin jiru amma ijoolleen deemanillee sodaatanii galu. haalli namni lama waliin ejjee haasawu waan ta'eef barattootille waan shakkanuu fi sochiin nama dhiba. Ganda baadiyyaatiin wal qabatee namni baay'ee amma innummaan amma uummata rakkisaa jiru. Oromummaatti Oromoo dhaanaa jira. Oromummaatti Oromoo ejjeesaa jira waan ta'eef guyyaa kaleessaa magaala Bulee Horaa ganda Duwwaa sadii naannoo hospitaalaan dugda duubaa irratti bakka argamu irratti dargaggeeyyii kutaa damee nageenyaatiin wal qabsiisanii dhukaasatti baasuudhaan nama Haasen Waaqoo jedhamu du'aa fi lubbuu gidduu jira waan ta'eef namootaan achirraaf immoo qabamanii gara mana hidhaa seenaniirani. Keessumattuu amma paartii koongireesii nama ta'e hunda nama hariiroo Dooktor Maraaraa waliin qabu nama hariiroo Boomulaatuufa waliin qaban isin kutaa diinaa waan taataniif bakka jiranutti akka isaan qabamanii yoo hidhamanii yookiin akka ajjeefaman jedha labsiin guyyaa kudhan keessatti harka yoo kennatiin balaaf akka isaan saaxilaman maatii isaanillee gabaabumatti himanii yoo warri kun gara mana isinitti hin galin maatiin sun qabamanii akka gara seeraa dhiyaatanu waan jedhanu ammaa kana ibsa baasanii jiru. Gonkumaan nami lama eessalletti waliin ta'ee haasa'u nami eessallee waliin yoo ta'ee haasa'e ajjeefamu jechi labsii waan ba'ee jiruu fi nami lama waliin ta'ee haasa'u nami humna qabuuf nami silaa uummataaf quuqamu cuftinuu baddaa keessa jira waan ta'eef baay'eellee nama sodaachisa gama kennaa wanni guddoo amma nu yaachisaa jiru maali daa'imman didiiqqoo fi abbaan manaa hidhamee yookiin baqateeru yoo isaan qabanii gudeedan qabeenya isaa yoo saaman baay'ee buletti nama gaddisiisa waaqayyo nu haa gargaaru malee.
Aangawoota bulchiinsaa fi kan poolisii kan gidduu kana nu dubbisaa turan deebi'ee bilbilaa fi bilbila harka isaaniin kaasan daldaltoonni daandii irratti geejibaaf yeroo dheeraa turru. gabaa dhaqqabuu dadhabnee rakkinni guddaan nu mudateeraa jedhu kanneen keessaa harargee lixaarraa.
Wajjina harargee lixaa anaa gammachiisas. Naannoo keenya kana haalan haalan sodaa guddoo qabna. Jimaa dalaynaa hoggaa magaalaa ciroo wajjin karaa adaamaa geessina jimaadha. Uleedhan magaalaa ciroo keessatti nu tuman jechuudha. Akkanumatti isaa deemtanii maal dalaydanii guyyaan dalaydanii nuun jedhi jimaa garuu nuti guyyaa baadiyyaa irraa guurre bookee odaa bultoonni irraa guurre karaa adaamaa oofnaa bakka magaalaa cirootti karaa mataa irratti illee galchise seera tokko duraa ajjeesan abdii baashaa nama jedhamu.
Nama ajjeesanii?
Ee abdii baashaa nama jedhamu jechuudha shifeera. Akkasitti booka irraa jimaa fe'atee deemee mataaraa akkuma ba'een humna gaazitiiin dhaame jechuudha wanni itti mataaraa eega ba'e.
Maal godhe jedhamee?
Akkanumatti dhaabi dhaabi jedhituma makiinaa dhaabsisanii fiigituma hin danda'an.
Karaarra yeroo deemtan rakkinni guddaan jiru maali?
Kan nu dhaabanii utuma nu leedhan nu cafaqanii bakka deemu haa hodhodhamne deemu jimaan nurraa karaa bulaa jira ammaan kana finfinnee akka galuu qabu jimaan finfinnee galee silaa gurguramu makiinaan guutuun karaa bushooturraa as deebisanii karaa adaamaa deebi'ee jimaan adaamaa irratti walitti qabamee jimaan makiinaan hedduun adaamaa bulee jechuudha.
Yoomi kun?
Akka Awurooppatti gaafa kudha jaati.
Guyyaa sadii dura jechuu?
Daldala amma dhaabne jimaa dhaabne akka dalagaa malee taa'u jirra gaafa. Daldala isaa kudha lamaa olitti karaa guddaa magaalaa irratti hin bahinaa dhaabne akka ilman nufaman maallaqa fa'aa irraa fudhatu barbaadamu.
Guyyaadhaan immoo adaamaa fa'aatti galuuf rakkattu.
Guyyaan hin ta'u baajimaan guyyaa iddoorraa baadiyyaarraa guurama. Halkan karaa magaalaa deema jechuudha. Halkan deemee ganama gurummaadha akka gurguramutti jechuudha.
Kanaaf amma karaarra waan bubbuluuf hin goga jechuudha.
Ee keessattuu bulchiinsa gargaa godina harargee lixaa kana dubbiftanii jimaan godina harka isaa bahee karaa adaama keessumleedhaa deema. Akka nagaan deemuu danda'u nu gaafadhaa.
waajira daldalaa kan poolisiif bulchiisaa arguuf yaalee itti milkoofne dhumarratti magaalaa shaashamannee keessa haala jiru iyyaafadheera.
Arsii lixaa shaashamannee keessatti baay'ee rakkisaadha. Galgala galgala bahuu hin danda'anii guyyaa akka barbaanne baanee hin deemnu. Hiriyoota keenya wajjin deemuu hin dandeenyu maatii keenya wajjin deemuu hin dandeenyu telefoona qabannee deemuu hin dandeenyu baay'ee baay'ee rakkisaadha. Ani garmalee magaalaa keessa seeneedha. magaalaa keessa seenuu baay'inarraa mana mana akka eeganii mana sanafoo mana sanafoo mana hundaafoo akkasiin marsanii deeman. Namuma eegan nama lamaa oliin deemanii jennaan akkanumaan nama shakkan dargaggeeyyii kan argannaan hin dhiisanii gaafii takka malee qabanii karaa mana hidhaa dabarsu.
Bilbila nama harkaa fuudhuun jiraa?
Eeyyee sirri sirri jira bilbila keessanuu achi arganii jennaan ni fudhatani.
Ilaalanii deebisuu?
fideedhanii fuudhanii ka'anii lallaalanii yoo itti tolte ammoo ni fudhatu yoo asnaa kennaa jettee ammoo tarkaaffii biraa namarra fudhatu amma mucaa tokko ni beeka hiriyyaa kiyya bilbila qabatee osoo inni kiisii kaawwatee osoo deemaa jiru jarriti nama sadii hin jirtii waamtee bilbila irraa fuutee tuttuttee achi deemi jetteen simkaardi mayyuu naa kennaa bilbila dhiisaa bilbila eega fudhattanii jedheennaan dhooftee naan biraa lixa chaansii biraa hin qabu ana hidhaatiin na darbiturra jedheeti. man namaa fattasha jira. Fittashaa jedhanii mana seenaniiti meeshaa elektirooniksii kana akkuma isin jedhe bilbila, kompiitara waa kana kana arganii jennaan fudhataniituma deeman. Maallaqallee arganii jennaan fudhatanii deeman. Yeroo mana barnootaa deemnu akkuma beekamu hiriyoota nam baay'ee taanee deemna amma akkasitti deemuu hin dandeenyu. Kophaa kophaa yookiin ammoo nama lama lamaa ol deemanii jennaan bakka nama hin dhiyeessu jarrete. afaan amaariffaa dubbatu amaariffa sanuu warra sirri beekanii miti. Gaambeellaadhaan fakkaata baay'ina uummata gugurraayyeedha. Gaambeellaa fi harki caala uummata Tigraayee fi afaan Tigree fi amaariffa dubbatu.
Maa attamitti walii galtu?
Afaanuma amaaraa caccabsaatu manu haasa'anii nuti itti deebisna ka. Waan barbaadan takkitti as keessin jedhan isa itti kennuu dhabaateenna ammoo si dhahanii galgala sa'aatii kudha lama ala booda deemuu hin danda'amu keessaayyuu uummanni musliimaa baay'ee baay'ee rakkateera.
Maaliif?
Masgiida deemuuf fakkeenya sa'a kudha lamaa fuudha akka deemanii salaatanii deebi'an. Kaachi boodaallee haga sa'aatii lamaa akka turu jira. Kanaaf baay'ee rakkataniirani. Bahanillee hin salaatan.
Itti gaafatamaa waajjira poolisiif magaalaa Shaashamannee bilbila harka isaanii kaasuudhaan nuti aangawaatti gaafatte mitiinaan jedhan dhumarratti aangawaan itti gaafatamaa waajjira ooppiidiyoo godina arsii lixaa kataan obbo Dastaanu Geessoo bilbila harka isaanii kaasanii erga eenyummaan koo erga eenyummaa koo itti himee booda deebisanii cufan maraafuu magaalaalee dhiyeessine mara kana keessaa aangawoonni deebii kennan yoo jiraatan bor fudhannee dhiyaanna gama kaaniin labsiin yeroo hatattamaa ba'e ilaalchisee qajeelfamni raawwii ba'uunsaa ni yaadatama sabaa himaa yookiin miidiyaalee akka OMN isaatti caqasuun galgala sa'a kudha lamaa hanga barii sa'a kudha lamaatti socho'uun dhorkaa ta'uusaa beeksisa lafa barbaachisaa ta'etti nama dhuunfaas ta'e geejiba manneen sakatta'uun sodaa nageenyaaf jecha nama shakkame qabuun to'annaa jala oolchuun akka danda'amu ji'a tokko keessatti maqaaf sababiin itti qabame waliin ifa gochuu ka jedhus labsiin kun qaba. itti fufees yeroo labsii hatattamaa tarkaanfii fudhatamu kamiyyuu mirga namoomaa kan sarbu akka hin ta'in yoo sarbee argameef garuu mana murtiitti akka dhiyaatu gochuu ka jedhu of keessaa qaba kunis mirga namaa sarbee jedhee yoo itti amane muummichi ministeeraa yookiin manni maree ministeerotaa akka sirratuuf yaada ega dhiyeesse booda jechuunsa ni yaadatama.
Oduu amma nu ga'een koomaand poostiin sabaa himaa mootummaa Itoophiyaaf ibsa baasee ergeen Gondar Kaabaaf magaalaa Gondar keessa kanneen bosona seenanii turan ittiin jedhe walta'iinsa uummataatiin sagaltamii sadi harka kennanii jiru jedha. Oromiyaa godina Qellem Wallaggaa magaalaa Dambidooloof naannoo aanaa Sooddootti meeshaa waraanaa saamamee ture keessaa torbaatama. deebifamuus ibsee jira namoonni jeeqamsa uuman ittiin jedhe dhibba tokkoof kudhan to'annaa jala ooluu isaanii kanneen afan qabuudhaaf hordoffiin akka itti fufee jiru dubbata koomaand poostiin magaalaa shaashimannee keessaa namoonni dhibba afuriif shantama aanaalee godinaa arsii lixaarraa immoo namoonni dhibba jaaf torbaatama shakkiin qabamanii dhimmi isaanii ilaalamaa akka jirullee dubbatee jira meeshaa waraanaa saamamanii turan dhibba tokkoof jaatamii lama keessaa saddeettamii saddeet deebifamu akkasumas godinaa gujii dhiyaa keessaa meeshaa waraanaa saamamee ture jedhe keessaa kilaashiin soddomii lama deebifamuusaa ibsi sabaa himaan ibsame kun ibsee jira. godinaadhuma kana keessaa shakkamtoonni dhibba sadiif lama to'annaa jala oolfamuu isaaniis ibsee jira.
Hinumaa tiksee emale kuulatoo ashuffee baddaa loon hin gaabbisu. Hinumaa rafee emale yaalammii tokkummaa dhabuu namarra affisu. Allayyaan allayyumaa maaltu wallayyaa. aanuru fajadai alagaana laguma alagaana laguma maaltu walaga aadhaan fira jedhei hobbortaa ormi namaan baatu yoo abbaan ofii baattate malee roorroo ormarraa dhufte roorroo diinarraa dhufte maaltu namaa dhoo oo abbaa dhoowwata malee maaloo maaloo maaloo. Biyya ormaa adhaquun nama dhibu galuun nama dhibai. Biyya ofii yagaaddisa garbuu aduun nama narguu jaran. Caamsaa dhufta moobirraa ayyaasa wileenkoo saayya noborii. Icaamsaa sin dhufnu birra. Caamsaa sin dhufnu birraa kinnufnu kaloo nutti bitanii kaloo nutti bitanii kaloo nutti bitanii furdannan albee dhaan nu fixanii maaloo maaloo maaloo jabbiloota koo ya jabbiloota odaa jalaa kan nama nyaatu nu keessa jiran. jabbiloota koo ya jabbiloota odaa jala kan nama nyaatu nu keessa jira amaaloo. Sang adda beeku.